mwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika izamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icyenda ikisoro mwiriwe inshuti zacu muri kumwe na fide niyo ngabo ni umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umugwizatunga akomeye cyane w'umunyafurika y'epfo patrice mosepe yasubiye gutorwa kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa afurika caf patrice mosepe yatowe muri aya mabanga ku wa gatatu w'indwi yasabye ko haba gukorana n'abanyamatungo bikorera ku giti cyabo mu ntumbero yo gufasha amashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wa afurika hamwe no kubaka ibibuga by'umupira w'amaguru mu bihugu bifise uburyo buke mu mashyirahamwe y'umupira w'amaguru mirongo itanu n'ane ku mugabane wa afurika cumi na zibiri niyo uh, mashyirahamwe ashobora kwakira inkino z'imigwi iserukiragihugu mu mahiganwa mpuzamakungu amashyirahamwe mirongo itanu n'ane yatoye yose patrice musepe mu kiringo kigira kabiri c'imyaka ine yabandanije kandi mu mabanga y'icegera c'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa gianni infantino patrice mosepe yatangaje ko abategetsi b'ibihugu vya afurika bakunda umupira w'amaguru yamara ko amaleta y'ibihugu vyabo adashigikiye urwo rukino nk'uko vyotegerejwe kuba nibihe patrice mosepe yashoboye kurangura mu kiringo c'imyaka ine irangiye mu mabanga yiwe y'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa afurika caf nibihe vyitezwe kuri we mu kiringo kigira kabiri ahawe co kubandanya yayobora iryo shirahamwe nivyo tuvuga mu kiganiro muri isanga twatumiye rishani iyo nkuru umumenyesha amakuru w'inkino akora kuri radio black fm na willy frid irambona akorera ikinyamakuru jimbere bombi bari bujumbura mu burundi batumire ndabaramukije Eh, mwaramutse neza fide ndagomba ntangurire kuri risha niyo nkuru uku gusubira gutora uh, patrice musepe kuyobora ishyirahamwe kafu mu kiringo c'ini imyaka ine inyuma y'imyaka ine yari amaze ayoboye iryo shyirahamwe ku bwanyu bivuze iki ni ikihe mubona yatorewe ikindi kiringo mwakoze cyane mbanze ndamutse mugenzi wanjye muri frid hamwe namwe ndabaramutse aho muri washington hamwe ndamutse n'abadukurikirana baba bari mu burundi ndetse no mu bihugu bya afurika mwakoze cyane fideli ku kibazo mubagize hama uh, dr patrice motsepe uh, umugore w'imyaka mirongo itandatu n'itatu aherutse gutorwa kugira ngo yongere kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika caf ubona ko ni ikintu cyari cyitezwe nawe ari we wese kuko ah, amaze kuba ari we wenyine cyangwa ari umukandida umwe yiyamamaza kuri kwitoza kuri icyo giti ubona ko yakabwirizwa gutorwa gusa ikintu nyamukuru kirimo ni uko eh, muri uko kwitoza ubona ko eh, kugira ngo umuntu yiyamamaze yongere atorwe ni uko haba hariho ibikorwa byinshi yakoze cyangwa haba hariho eh, byiza yakoze byo gushima nibaza ko eh, no mu ijambo ryiwe yanabigarutse ko ah, haru- ah, haruheruka gutorwa aravuga ko ihangiro nyamukuru ari uko ah, umupira wo muri afurika wotezwa imbere na cyane cyane hisunzwe ikibazo cy'uburyo bwo kubona ko ari nacyo kigenda kigonga imigwi yaba imigwi eh, nserukirabihugu cyangwa amakrebe ngaha mu bihugu bya afurika abona ko ihangiro nyamukuru ari uko yoteza imbere ah, amakipe na cyane cyane biciye mu mu bibazo by'ubutunzi nibaza ko naco eh, nyamukuru coba canatumye anatorwa kuko ugiye kuraba kuva ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika eh, ryakabaho mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo eh, itanu n'indwi ubona ko yoba abaperezida ba- ba- ba- muri mu baperezida bagira kane batwaye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika kafu imyaka myinshi inyuma y'uwo munyakamerune aherutse kuba ah, atwara imbere ko haza ahmad amad w'umunyamadagascar ubona ko isa hayaturiwe uruva ngo yatwaye ino shyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika imyaka igera ku mirongo ibiri n'icyenda nawe eh, ko gusubira kumwongera ikiringo cy'imyaka ine ni uko babonye ubutwari yakoze ni uko babonye hariho visi yashizeko kandi muri ibyo baza ko ah, umunyamupira cyangwa umuntu wese akurikirana umupira wo muri afurika arashima kabisa eh, ibyo yashoboye kuba yashitse kuko tugiye kuraba uburyo amakrebe yarabayeho uburyo ubushimwe bwatangwa ah, akarorero tuze kubona igikombe cya afurika giherutse kubera muri cote d'ivoire cyaratandukanywa na cote d'ivoire ubona ko amafaranga y'agashimwe yavuye ku miliyoni zitanu y'amafaranga y'amadolari aja ku miliyoni indwi ni ukuvuga ibice mirongo ine ku ijana rero byose urumva ko aba akazi kakoze tugiye kuraba mu makrebe urabona ko ah, ubu ikrebe cyangwa se umugwi wose urose uburenganzira bwo kwitabira inkino eh, zo ku mugabane wa afurika ndavuga caf champions league na caf confederation cup ah, bahabwa ibihumbi mirongo itanu by'idolari esa ntabyo twari tumenyereye eh, uyu dogisa patrice mutete ataraza murakoze nawe wiri fride irambona u- bivuga ku iki gusubira kwizigirwa kwa patrice mosepe kuyobora ishyirahamwe kafe mu kindi kiringo c'imyaka ine Eh, murakoze bwana fidel kamarenda baramutse aho kuri radiyo ijwi rya amerika aho washington dc reka ndamutse na mugenzi wanje richardson ari ngaha mu gisagara cya bujumbura ndamutse no kubakurikirana yaba abari mu rwanda abari mu- mu burundi abari muri afurika ndetse no ku isi muri rusange ariko bakurikirana radiyo ijwi rya amerika Ah, niraza ko ri- ku bwanje ni iteka ridasanzwe ni ibyishimo ku banyafurika bose muri rusange hambavu yo kuba abanya south africa yasanze avuka aribo ba- baca kuba banezereje cyane nino reka ngaruke kuri risha niyo nkuru mwariko muravuga ko hari byinshi mosepe yaranguye mu kiringo c'imyaka ine irangiye eh, ku bwanyu mukaba mwibaza ko ari ico gituma bamugiriye icizere co gusubira kumutora mu kindi kiringo c'imyaka ine kuko reko uratwumviriza uca ku mayange wabivuze biki- biki- bimwe bimwe ibintu biboneka cane bikomeye yakoze mu kiringo c'imyaka ine mu guteza imbere umupira w'amaguru muri afurika Ah, murakoze cyane murakoze cyane mu kiringo cy'imyaka ine kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe atorwa asubire witwa hamad amat yashyize kuri byinshi cyane bikomeye Eh, na nta kivuze cya mbere ni uko twabonye habaho kongera uh, ubushimwe cyangwa kongera amafaranga ku migwi iba yarose amahirwe yo gutahukana ibikombe naherewe igikombe cya kane giherutse kubera muri ma- muri cote d'ivoire kinatahukana cote d'ivoire cyavuye ku miliyoni zitanu ija ku miliyoni indwi y'amafaranga y'amadolari twabonye habaho kongereza amasezerano bari bafite kafu yari ifitaniye n'ama- n'abafatanyabikorwa ndavuga repartene akarorero twabonye cyose energy bongereza kontra ishyirahamwe orange bongereza kontra Eh, tubona kandi habaho gusinye amasezerano hagati eh, ya kafu ndetse n'ayandi mashyirahamwe ndavuga nka- nka karoro ishyirahamwe Ecobank- nako banki ekobanki tukaraba wani xp tukaraba na eh, iba nayo ni ishyirahamwe rishasha navuga ngo ryajemo kugira ngo bashobore kuba bafatanya na kafu ibyo byose ni mu buryo bwo kugwiza amafaranga bashobora gufashisha amafederasiyo mu ijambo yarashyikirizwa babonye ko amafaranga bahabwa amafederasiyo a- agiye kongereza kugira ngo hashobore kubaho uh, uburyo ayo mafederasiyo atunganya amahiganwa ameze neza nta kibazo na kimwe ugiye kuraba ibindi byinshi yashyizwe ko ni uko uh, turaba nk'akarorero ekipi iba yatahukanye igikombe ndavuga nka caf champions league cyangwa caf confederation cup ni uko amafaranga yaradugijwe Eh, ugiye kuraba nk'akarorero ekipi yatahukanye igikombe cya caf champions league yari ekipi yatwara amafaranga angana miliyoni zibiri n'ibihumbi magana atanu ariko uno munsi ukaza kuraba ikipe itwaye ibikombe ironka miliyoni zine Eh, ugiye kuraba usanga kandi amakipe akuronka uburenganzira bwo gushika muri kimwe cya kane gishiri cya nyuma n'ayandi mafaranga baronka ukuronka cyangwa ikipe kurengana turu preliminary ya mbere n'amafaranga baronka ibyo byose nta kindi biba bigamije ni gukomeza numva ngo umupira wa afurika kuko mu ngorane nyinshi tugenda tubona ibigenda bigonga amakipe ni uko ayo makipe navuga ngo aba abuze uburyo like twabonye ikibazo cy'ubusifuzi muri iyi kan nibaza ni uwo ari we wese nemwe na- no mu bihugu bya europe baravuze ati twabonye urwego rw'abasifuzi ibyo nayo nta kindi bivako ni uko amafaranga abo basifuzi bahabwa baronka amafaranga menshi kuko eh, nta bwiyumvira umusifuzi kuba yovuga ngo ba- bamuhereze ibituriye kugira ngo abo- abone eh, gu- gukora ibyo atabwiza gukora mu kibuga ariko eh, uravye uburyo eh, yaba- abasifuzi babikoze urabona ko meme na akarorero uyu mumenyereza amenyereza ekipe ya feza nawe yaravuze ati isoko ni murabira akarorero ku basifuzi bo muri afurika ibyo byose kumva ko biba byakozwe yitwa dogita patrice museve bibaza ko ni byinshi cyane kuko turavye n'abarorereye kandi yaheruka imbere y'iyi yabereye muri cote d'ivoire urabona ko abantu baba bishimye abantu barenga muri zina miliyoni mirongo ine hafi kumva ko ni akazi kaba kakozwe na- na bamwe mu ndongozi ikindi nyamukuru bibaza ko gituma ibi byose biba ni uko eh, wanatangiwe ukivuga neza ni umuntu afite amafaranga namba uno munsi kugira ngo sosiyete kanaka itere imbere cyangwa se eh, ishyirahamwe kanaka ritere imbere ni uko uwo muntu aba arirongoye umuntu umwe nkoresha ino jambo ni uko atabavuza ngo ngiye kuronderamo amafaranga hariya ahubwo aba afite amafaranga amenya n'ingene yarondera akamenya ngo nibyaba ngombwa ndashyiramo n'amafaranga yibanje kugira ngo sosiyete ndongo cyangwa se eh, shyirahamwe ryirukire rishobore kuba ritera imbere urakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise janvier tuyisenge uratwumva ndi muri kenya ahantu bitwa muri kisumu mu ntara ya kisumu ufise ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza So, nagomba kumukeza patrice nagomba kumukeza cyane rwose kubona atewe iryo teka ni ibintu byiza cyane rwose m- muri afurika muri east africa ni- ni ikintu cya mbere kituryoheye cyane rwose nagomba kandi ngomba gusaba igisabo ko mwadutumirira umunsi uri izina mukombozi muri kino gihe twimirije amatora mu burundi kugira tumubaze ikibazo o, ku bijyanye by'itegurwa by'amatora twari twabonye ariko arabaza ungene bamuterera tumubaze ko ungene twamuterera mu burundi eh, mukombozi so muba mukoze cyane rwose ndabashimiye murakoze murakoze cyane rwose ku iryo amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gusubira kwizigirwa agatogwa mu kiringo c'imyaka ine ikurikira umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru caf ikaba rero azoyobora iryo shirahamwe mu kindi kiringo c'imyaka ine tukaba turi kumwe n'abatumire richard niyo nkuru umumenyeshamakuru w'inkino akora kuri radio black fm na wilfrid irambona akorera ikinyamakuru jimbere bombi bakaba bari i bujumbura mu burundi ntabwo banze kuri wewe wiri eh, fred irambona umupira w'amaguru witegereje muri iki gihe na cyane cyane ku buyobozi bwa patrice mosepe ubona wifashe gute muri rusange reka senda baramutse kubera ko ubwambere nzajya bakunze kutumvikana ariko ngerageze kuraba umupira w'amaguru ku ruhande rw'umu- rw'umu- rw'umugabane wa afurika wagiye watera imbere eh, kuva ku- ku- ku buyobo- buyobozi bwa motsepe kubera ko twagiye turabona amahinduka atandukanye amaterambere atandukanye eh, haba mu bufatanya eh, n- n'ishyamba ry'umupira w'amaguru ku isi fifa aho ndavuga mu bijyanye n'amafaranga agiye ashyirwa muri uno mupira ah, mugenzi wanjye Richarlison- richardson yari yavuze ku bijyanye n'ukuntu amafaranga yiyongereye muri ino higanwa rya kane aho ah, twabonye ryavuye ku miliyoni zigera ku- kuri zitanu zishobora ku miliyoni indwi yumvikana ko iterambere ryagiye riraba atajya turabona visibilite cyangwa ukurabwa kwi- ku- ku- ku- ku- ku- ino higanwa rya kane higanwa rya- ry'umupira w'amaguru mu mugabane wa afurika Ah, ri- riba ryiyongera cyane kuko turiko turaraba nko muri eh, kane ya bibiri na mirongo ibiri eh, na gatatu urabona yuko at- i- yarabwe ku rugero ruci- ruciriritse gusumba iyo muri bibiri na mirongo na gatanu na cyane cyane ko ubona ko iterambere ry'umupira w'amaguru ryari ryamaze kuba rikomera aho imigwi mito mito nayo yari yaje kuba iza kuri klase nziza muri ku ku- ku- ku rwego rwa afurika twagiye tubona imigwi nka tanzania ironka karifikasiyo ika- ikabandanya muri kimwe cya munani ishiri cya nyuma uza kubona imigwi nka senegali se ziba kikare imigwi nka za libiya eh, za egypt tumenyereye ko zishobora kuba zishika kure ziseze guha kikare twagiye turabona iterambere Eh, ni ibintu byinshi byagiye biramarika ah, navuga intwaro ya mosepe aho nge ndavuga nko ku bi- ku bintu bitandukanye nko kubona mm, igihugu cya maroki Eh, muri uh, bibiri na mirongo irindwi na kabiri cyashoboye gushika muri kimwe cya kabiri gishiri cya nyuma cy'igikombe cy'isi Eh, ni bwaba bwa mbere mu mateka dushobora kubona ico igihugu gishika muri ibyo bibanza tukaca tubona n'ibihugu bitatu Uh, bishobora kuba muri bine byasigukiye mugabane afurika ku mu- ku- mu gikombe cy'isi bishobora gushika mu nkino zo zo gukurakuranamo ndavuga zino nkino za kimwe cya munani cy'isi hanyuma cy'igikombe cy'isi ni ibintu abantu benshi batari biteguriye eh, ariko byagiye bizana byerekana yuko ah, ku ntwaro ya mosepe nuvuga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na rimwe atangiye gutwara hagiye haraba impinduka zitandukanye ibyo kuraba eh, ni naho eh, igihugu cya maroc cyaje kuba kirongera uburenganzira bwo kuzoca biba muri bitatu bishobora kwakira ijana rya mondial ya mirongo itatu zerekana yuko itambiko birazana ibintu byinshi tuvuga byinshi ariko turavuga ko by'ukuri intwaro ya motete i- hari ukuntu yamaze kuba yishyira mu mitima y'abanyafurika bose ku buryo no kuba Murakoze.
hajya kwitoza habura abantu baza kumukonfiransa ngo bahangane nawe kubera ko baba babona yuko afurika ifite icyizere n'abanyafurika muri rusange murakoze ku mirongo ya telefone dufise noah banks uratwumva mva neza cyane uduteye akamurihe ndi rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ikibazo icyiyumviro ubishikirize ikintu cya mbere buriya kuba dr patrice mutsepe yarongeye gutorwa ntekereza ko ikintu cya mbere ni ibintu byiza kubera ko iyo ugiye kureba usanga imibare igaragaza ko byibuze mu bihugu ah, bigera hafi byenda kugera kuri mirongo itanu bi- bi- bi- bi- bitari bifite wenda sitade ziri ku rwego rwo kuba za kwakira imikino mpuzamahanga sisituye nkitegurwa na kafu ubona ko yashyizemo imbaraga ku buryo wenda hasigaye ngira ngo ni ibihugu hafi cumi na birindwi byonyine izo mbaraga rero yakoresheje ntekereza ko ari ikintu cyiza kandi gifatika bigaragaza ko nanone muri no manda y'ino myaka ine yindi agiye kujyaho hari ibindi bintu byinshi bizahinduka ngira ngo n'amikoro arimo kugenda yiyongera ni byiza cyane cyane wenda nko mu bihugu bifite nka football femine iri hasi usanga nyine akenshi biterwa n'ikibazo cya mikoro uko ayo mikoro rero agenda ashakishwa akongerwamo ni byiza birafasha kubera ko umupira w'abagore ugenda utezwa imbere n'uw'abagabo udasigaye kubera ko rimwe na rimwe hari aho batabasha kugera kubera ikibazo cya mikoro kugira ngo abantu barabizi ko haje ikibazo cy'uko hari amwe mu ma ekipe y'ibihugu yari yanze kwitabira amarushanwa ategurwa na kafu nyuma yaho ni amarushanwa ya kane ngira ngo nyuma yaho nyine aza kwisubiraho asubiramo kubera ko amafaranga yagiyemo yariyongereye icyo ni ikintu cyiza birazamura kompetisiyo kuko tuba twifuza ko nk'umupira wacu wa afurika utera imbere kuko dufite tara nyinshi cyane rero icyifuzo ngewe nari mfite ni uko uko dr patrice umutsepe twamubonye imaje ari nyine ntekereza ko byaba byiza akomereje kuri sipidi ariyo hanyuma n'ibindi bikorwa byinshi by'iterambere bikagenda biyageraho yego ntagatanga umuhaye yo kubikora ahubwo we ashyiraho uburyo butuma wowe wisanga ugomba kubikora wici is good rimwe na rimwe hari igihe bidakunda cyangwa se hakazaboneka ijansi ariko iyo bigenze gutya burya birangira hari ikintu kizima kivuyemo ngira ngo nicyo kintu ngiye navugaho narabyishimiye vurema nkurikije uko byari bimeze nk'umwatwe hano mu rwanda dufite dufite dufite nka stade wenda iri kuri nivo nivo international kuri manda ye nibwo yabonetse ngira ngo hari na stade yahuye yindi igiye gukomeza kuvugururwa mu minsi iri imbere nabwo izaba iri ku yindi standard ntekereza ko kuri manda ye hari n'ibindi bintu byinshi wenda umuntu yakegispekitinga kuzabona ndetse na revo y'umupira wa hano mu rwanda nawe ukazamuka kuko ni imwe muri federasiyo zigize kafu mwakoze ndabashimiye mwakoze cyane yari nowa banks lo bayidingi sitizeni uratwumva ngo ndabumva neza kandi ndabaramukije uri he ni kigali mu rwanda ofisi icyiyumviro cyangwa ikibazo ubaza abatumire ubaze yego ndashaka gutanga igitekerezo ariko birumvikana n'ikibazo ntabwo kiri bubure tubona ibijyanye n'uturere twa afurika bitewe n'aho ibihugu biherereye hari icyifuzo nagize mu mutima niba uyu munsi kafu iyobowe n'uwo twakwita ko aturuka muri afurika y'amajyepfo sinzi niba bitakunda ko ubutaha twajya mu burasirazuba ubutaha uburengerazuba ubutaha afurika yo hagati noneho kwa guhererekanya ubwo bumenyi butandukanye abantu bafite mu mupira wenda bikaba byarushaho kuzamura impano bitewe na buri wese politiki aba afite n'ibyifuzo aba afite mu mupira sinzi niba abatumirwa icyo babivugaho hanyuma icya kabiri mutepe kuba yongeye gutorerwa kuyobora kafu hari ibintu bibiri by'ingenzi nashimye kubera ko urebye umuvuduko yakoranye manda ya mbere ukwereka ko ino myaka ine iri imbere hari ikintu kindi iduhishiye uyu uvuyeho yari amaze kuvuga nyine ibya stade amahoro iri ku rwego mpuzamahanga stade yahuye kandi nk'uko twabibonye n'umukuru w'igihugu cyacu ashyize imbere siporo ariko nkabaza nti ese ntabwo abayobozi b'ibihugu bo ubwabo wenda kudakunda siporo cyangwa kudakunda umupira w'amaguru bashobora kuba intandamyi mu bikorwa by'umuyobozi wa kafu bigatuma hari ibihugu bimwe na bimwe usanga bidafite na stade n'imwe iri ku rwego mpuzamahanga rwakwakira imikino yaba cani cyangwa se kani noneho ugasanga we afite ibitekerezo bizima ariko politiki y'imbere mu gihugu aho igihugu runaka ikaba yaba intandamyi ku bijyanye mbese nko kumunaniza ibyo babivugaho iki mukurikije uko imyaka ine yagenze muri afurika yose muri rusange ndetse n'icyo mwamwiteze kuri iyi myaka ine ariko duhereye ku ishusho rusange y'imyaka ine ishize murakoze ndabashimiye mwamwishyura rishani iyo nkuru reka ndamwishyure reka ndamwishyure ikibazo cya mbere reka namaze nishyure ikibazo cya mbere yavuze ku bijyanye n'uko hubaho guhererekanya mu miki itandukanye afurika y'epfo yo mu bumanuko afurika yo mu buraruko cyangwa afurika yo mu buseruko ari nayo duherereyemo twebwe ibihugu by'u rwanda na tanzania na za kenya ariko numva umwe ngo mu gihe umuntu abishoboye ibi bintu byo kuvuga ngo hatwara abo muri regiyo iyi n'iyi cyangwa iyi n'iyi uba hagiyemo ka kantu ko kuvuga komfuri bifatiye ku maregiyo kuko uno munsi umuntu kugira ngo ashobore kuba ayobora ibintu si uko bivana n'ahantu aba avuka si uko bivana n'umuryango avukamo si uko bivana na famiye avukamo hashobora kuba nk'akarorero umukuru w'igihugu ashobora kuba avuka mu ntara iyi n'iyi ariko akaba atwarira bose mu gihe rero umuntu afite iyo esipe cyangwa afite uwo mutima iyo karitsiye ya ridashipu yo kuyobora abandi gukora ibintu neza nibaza ko ntibiraba ngo eh, yavuye mu karere aka- yavuye mu karere akanaka cyangwa yavuye mu kandi karere akanaka ariko bis- bisaba ko uwo muntu aba navuga ngo abifitiyemo eh, afise uburambe mu byo bintu kuri buri bintu Gut- gutwara neza ntibisaba ngo yoca atwarira neza afurika y'epfo cyangwa agatwarira neza akarere avukamo nibaza ko gutwara neza ushobora gutwarira neza bose utarabye iyo uvuka cyangwa utarabye nawe usanga umva nibaza ko eh, ikibazo cya mbere nashoboye kumwishyura hama ikindi nacyo eh, yavuze ku bijyanye na politiki y'ibihugu cyangwa ko hariho eh, hari ibihugu bimwe aho ushobora kuba ingingo ziwe cyangwa se ibyo bayifuza bitoshirwa mu ngiro bo- birash- bo- birashoboka kuko imbere y'uko habaho football ni uko habanza kubaho ah, amategeko y'igihugu cyangwa se uko igihugu politiki zubatse turetse kubona ah, iyi, ah, Ko- congo brazaville iherutse guhagarikwa mu mahiganwa atandukanye kubera ko eh, habayeho ukuntu bitari bimeze neza turabyibuka iyi repubulika ya nuhari rusange ya congo imigwi yaho ititabira mu mu marushanwa ya kafu cyangwa ya confederation cup kubera ko ibihugu byaba biri mu vuba mu njyana ugasanga imigwi ntibikiraza like ubu mu- uburusiya ntabwo buriko buritabira imi- imigwi mu- impuzabihugu ntibikiritabira ndetse n'amakerede ntarikaritabira zo ku mugabane wa wa- wa buraya Ivyo byose bikwereka ngo mu gihe eh, mu gihugu hari novango politike eh, itameze neza biragoye ko twabona n'iyo football iteye imbere ariko gusa icyo gushima ni uko eh, tugeretse kuraba muri nawe kugeza muri kino gihe ibihugu bimwe bimwe bisa nk'aho football nabo bamaze kuyifata kuko ishobora kuba kimwe mu bituma igihugu gitera imbere uno munsi eh, twumvise brezil twumva ko yateye imbere kubera iyo football twumvise ubwongereza yateye imbere kubera iyo football ikintu nyamukuru ni uko eh, hobaho politiki yo ku- yo kuja mu bene- mu baba bayobo- bayoboye ibihugu navuga ari perezida bakabereka ko football nayo ishobora kuba kimwe mu bintu mu bintu bituma ibihugu bitera imbere murakoze ndabashimiye radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Ah, kuri ivyo yariko aravuga rishani yo nkuru ah, motsepe yaravuze ko azogerageza kumvisha abakuru b'ibihugu vyo muri afurika ko boshira inguvu ah, ni uburyo mu vyerekeye guteza imbere umupira w'amaguru aravuga ko bakunda umupira w'amaguru mugabo batariko bakora ibikwiye kugira ngo vyibonekeze bije mu bikorwa nikiye mubona intambamyi nkuru ah, Willy Fried ku bijanye ah, n'uburyo amareta y'ibihugu vyo muri afurika ariko ashira mu mupira w'amaguru kugira ushobore gutera imbere mu vyo shimisha motsepe muvyo shimisha monsete jewe ndiko ndibaza ico ama leta yoterera ica mbere no kuriberaliza uh, football ama leta ibihugu bakaliberaliza football ikava uh, muri novuga nko mu butwa mu butegetsi uh, bakayivangura politike bakayi- bakayivangura na sport twarabibonye nko mu bihugu bya Chad aho politike bagiye tuyivanga na sport bica bituma uh, hatufatirwa ibihano tukaca tubona nk'akarorero muri Chad bafatirwa ibihano byo bati icyo gihe bigeze kuba batirwa muri kane bavuga yuko ah, nako hari muri shane bavuga yuko amafaranga babona bato- batoronka amafaranga bakoresha muri shane ariko kandi ubu baca ubona yuko bafatiwe ibihano byo kuba bavuga bati "Ah, amaf- bijema yo gukoresha muri muri shane igwijwe na kabiri mu kumande muza gutanga ndetse muce muhagarikwa ni na na- na saison zine mudashobora nubwo imyaka ine mudashobora gupartisipa mu bintu bya siporo byumvikana yuko muri icyo gihe kubera ko ah, eh, politike y'igihugu yagiye kwinjira muri siporo kandi tuzi ko amateka bitandukanya nubwa federasiyo ari institution apar mu gihe amategeko y'igihugu cyangwa igihugu nayo ari institution apar bica bit- bituma ah, wa mukinnyi wo mu gihugu ariko aratera imbere kugira ngo aje gu- gupartisipa yigaragaze ku mugabane wa afurika adasubira kuronka kajyo bica bituma yama competition mu gihugu aca- acika inguvu kubera icyo bavuga bati nubwo tugira competition gute nta hantu zo konka dusohokera kugira ngo kumbure nimba ari ama- amakrebe ya- yayo mu bihugu biteye imbere ashobe kutubona ngo atugure Ah, bon ico kintu nico ndagifatana ah, no kumvuga nti ah, hashobora no kuba n'iyindi nzira ishobora gusanga eh, ibihugu navyo nyene vyagiye kuba vyonona imigambi ya mutsepe nk'akarorero dufate dufatire nk'akarorero kwi- eh, turabona ko mutsepe ariko agira ama i- i- imishinga nuvuga ko atanguza imigambi yo kuba ateza imbere inkozi zimwe zimwe dufate nk'akarorero ku ruhande rw'abakenyezi urabona ko ah, muri i- Montreal de Club bagiye kuba nako ama- mu- mu- muri gikombe c'isi c'aba- c'abigemewe bari munsi y'imyaka cumi n'indwi kigiye kubera muri Maroc byumvikane ko iyo opportunity nziza ku bihugu vyo muri Afurika vyo kuba byo participate muri iyo mondial bikigaragaza rero muri ico gihe hamwe amareta atokorohereza ivyo bihugu nikumbure nimba ari bije ihawe eh, ki- eh, club ikipe nationale cyangwa federation igakora mu bijanye na sport aho kuja gujana mu bindi na vyene vyoshobora kuba vyo konona ah, no- novuga imigambi ya motsepe rero nca mvuga nti ah, bivanye no kumbona na bije ijanye n'amainfrastructure y'igihugu yagiye iraduga ukabona ko ah, i- aya ma- bino bihugu n'amasosiyete y'ibihugu asanzwe ahurikiye muri fifa uko ari mirongo itanu n'ane muri afurika urabona ko kuva muri proje zigiye kuba zitangwa zatangwa muri bibiri na mirongo na gatatu gushika bibiri na mirongo ina- na gatandatu eh, muri iyo porogaramu nyene yo guteza imbere inyubako eh, yarashoboye kuba duza agafaranga ziva ku miliyoni u- umwe n'ibice bi- bi- hafi zaba bibiri zishika ku miliyoni umunani z'amadolari y'abanyamerika zikaba za- zo gufasha navuga mu bijyanye n'inyubako rero bino hamwe ayo mafaranga tokufasha mu bijyanye n'inyubako mu bijyanye no guteza imbere ino siporo mu bijyanye no gushyira muri aya makademi kugira ngo abana bashobore kuba ah, batera imbere tuje kubona izindi impano za developa muri afurika agaca dufata mu bindi bikajyanye na siporo na siporo navuga ko kuba ari ugudekuraja umugambi wa motsepe rero ico nibaza yuko uh, baz- bashobora kuzoba ba- bazocirinda kubera ko nibaza yuko muri rumwe zimwe mu ngendo Gianni Infantino uno perezida uh, wa FIFA yagize ku mugabane wa Afurika mm, harimo gutemberera abakuru b'ibihugu harimo gutemberera abakuru abajeje ama- abarongoye ama federation atandukanye y'ibihugu nibaza ko mu bintu baganiriye harimo ibyo gushigikira motsepe eh, na cyane cyane ko bivuga ko ari inshuti za hafi urabona ko ari n'umwe mu ba visi perezida b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Birumvikana ko murakoze.
ubucuti buri hagati ya Gianni Infantino uh, na Motsepe bushobora kuba bwagize influence ku bakuru b'ibihugu na cyane cyane ko Infantino uh, mu kubasigurira ashobora kuba yaravuga ati tuzobatera eh, some kanaka amafaranga ni uku kugira ngo kumbura inyubako zo mu gihugu iwanyu uh, zitere imbere bakanabereka novuga niyo icyo bizomarira igihugu ku bijyanye na visibility y'amara ku ishusho y'igihugu iterambere ku bijyanye n'ama infrastructure kuko nimba bazoba bafite stade dufate nk'akarorero no munsi muri Afurika hari amastade make ashobora kuba yo kwakira inkino mpuzamakungu ibihugu tuzi ko byinshi byakirira hanze mu gihe iwabo hari ibihugu bidakwije amanorme rero iyo maze ko baba babereka akarorero eh, muri urwo rugendo fatina yagize byari birimo kubereka amamezire ibike- ibikenewe amateka avuga ibi eh, kugira ngo bashe kuba bafite ibihugu bye- bye- byemewe kwakizwa ubonye bijya bituma ku- kuca bita ama- amafaranga ashobora kwinjira mu kibu- mu- mu gihugu amafaranga y'agaciro eh, bakabona yuko amahoteli y'abazoba visite nibaza yuko eh, ama- ama- amaleta nayo icyo acakora ni uguha ubwigenge federasiyo igakora yisunze amategeko yayo eh, mugabo itahonyanda amategeko y'igihugu ariko kandi ayo ntiyinjirane ku buryo bushobora gutuma iterambere muri siporo ryabyo rihagarara niyo mbona inzira yofasha kugira ngo abakuru b'ibihugu bashobore gusutena cyangwa gushyigikira motsepe kugira ngo ashobore gushika ku migambi yo guteza imbere umugabane wa afurika mu bijyanye n'inkino murakoze tugarutse ku mirongo ya telefone dufite rugaba emmanuel uratumva Eh, ndabumva neza ndi hano kampala uganda ufise ikibazo ubaza icyiyumviro ushikiriza ushikirize icyiyumviro nshyikiriza ni ugushimira kongera gutorwa kwa masepe kuko icya mbere afite imigambi myiza y'iterambere ry'umupira wa afurika kuko nagiye mbona ama- amasitade yagiye ahagarika a- abuza gukinirwaho imikino mpuzamahanga kugira ngo bubake amasitade agezweho ajyanye n'igihe nk'ayo tubona mu buraya no mu amerika ibyo rero ni ikintu cyo kwishimira cyane kandi ukabona ko bizatuma ah, n'amakompetisiyo cyangwa se amahiganwa yo muri afurika abona abandi baterankunga bakayashyiramo amafaranga bikaba nk'aho siporo ibaye porofesiyoneri cyangwa se ibaye nk'umwuga eh, nk'uko bikorwa mu bihugu by'uburayi na za amerika ubwo rero ni ikintu cyo kwishimira cyane kuko turacyafite imbogamizi ah, ya makirebe cyangwa se ah, iyi mirwi y'im- y'umupira w'amaguru ah, za kira- kirabu zo mu bihugu ziracyakennye ariko iyo umupira ubonetsemo amafaranga ni ukuvuga ngo n'amakipe azagenda azamuka Eh, mbona ngewe ari ibintu byo kwishimira cyane kuko uko abona abaterankunga arushaho gushakisha abaterankunga no gukundisha abantu umupira no kugira ibikorwa remezo byiza niko bizatuma n'abashoramari cyangwa se ba investisseri bashyiramo amafaranga murakoze ndabashimiye Eh, murakoze.
yari rugaba emmanuel ku murongo wa telefone dufite kandi jean claude manirambona uratwumva ndabumva uduteye akamurihe i bujumbura mu burundi ufise ikibazo ubaza icyiyumviro ushikiriza ndakeje uwo umukuru wa federasiyo ya- y'umupira w'amaguru mu rwego rwa afurika kumukeza hanini murakoze murakoze cyane ndabashimiye namwe radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku gusubira gutorwa kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika caf eh, kwa patrice motsepe aturuka mu gihugu ca afurika y'epfo ndi kumwe n'abatumire richard niyo nkuru umumenyeshamakuru w'inkino akora kuri radio black fm na wilfried rambo nakorera ikinyamakuru jimbere bombi bari i bujumbura mu burundi ngarutse ku vyerekeye uburyo musepe asaba abategetsi b'ibihugu vyo muri afurika gushira mu bijanye n'umupira w'amaguru mu kubaka nk'ibibuga vy'umupira w'amaguru uh, bishobora kwakira amahiganwa mpuzamakungu akoma akomeye ngarutse kuri wewe eh, richard niyo nkuru abakuru b'ibifu- b'ibihugu muri afurika baravuga ko bakunda umupira w'amaguru ngabo bakavuga ngo bakoresha amahera kubaka ibi- ibibuga vy'umupira w'amaguru amahera yo kubatse ibitaro amahera yofashije mu byerekeye igisata c'indero fifa uburyo iha amafederasiyo y'ibihugu byo muri afurika ntibushobora gutuma akoreshejwe neza ivyo bibuga vyubakwa iyo mpungenge y'abategetsi b'ibihugu vyo muri afurika bavuga ko tokoresha amahera yokoreshejwe mu bundi buryo mu bindi bisata vyo gufasha abanyagihugu mubivuga kwiki murakoze cyane fide nibaza ko mu kigo- mu gisi- mu bisiguye neza ibihugu byose biba bifise eh, imigambi bibashyira imbere nk'akarorero nkunda kubibona nk'iyo umwaka utanguye eh, ibihugu byose biba bifise imigambi bishyira imbere hariho kubaka amashuri kubaka ibitaro ni- n'ibindi byinshi bitandukanye Eh, ariko kubera ko eh, siporo cyangwa se football ni novuga ngo ni nk'imi- nk'imyidagaduro uza gusanga mu maf- mu mabije mu mabije ya leta atogwa ah, umwaka uheze uza gusanga uwo- iyo siporo basa nk'aho umengo bayibagiye gituma uvuga ngo usanga nk'aho umengo bayibagiye ni uko eh, ni ibintu byo- ni- ni- babona uno munsi babifata nk'uko umengo ni ibintu byo kugera kuko eh, bakunda kuvuga ngo nturi buza uza gusimba kuri ca gatatu mu gihe intambwe ya mbere utarayikora ubanza gukora intambwe ya mbere hama tukabona ugiye gukora intambwe ya gatatu tugombe turabe n'ibindi bihugu byateye imbere mu mu- mupira wacu usanga eh, ari uko byabanje gutera imbere ni ukuvuga ngo mu bijyanye n'ubutunzi ekonomi amagara y'abantu ugasanga byarateye imbere Eh, ikibazo eh, ngo cyangaruka ko nuko mubagiti uburyo fifa uno munsi y'amafederasiyo ntibyokunda ko ayo mafederasiyo eh, ubwabo ba- baja hamwe bakavuga ati, "Reka dukoreshe muri buno buryo dushobore kubaka ibibuga cyangwa dushobore kubaka ibikini birakunda cyane Eh, iki- igisabwa ni iki ni ukumenya bwa mbere na mbere eh, ibyo ukorera ko nka nk'urongoye nka federasiyo uravuga ati umwaka utanguye natwe mu gisate iwacu twiha gushika kuri ibi n'ibi hama gusa igikuru ni uko muca mubyabwiza cyangwa mubibwira umutegetsi w'icyo gihugu mukavuga ati uburyo fifa yaduhaye tuzobukoresha muri ibi n'ibi nibaza ko nawe eh, muri fidi yakivuze neza fifa ni ishyirahamwe ryigenga neme n'ibihugu navyo nivyo, eh, ibihugu eh, biba vyigenga nibaza ko mu gihe avuze ngo uburyo fifa yampaye ngomba kubukoresha mu kubaka kino kibuga nibaza ko n'umukuru w'igihugu canke se abarongoye igihugu nawe yo bitahura neza cyane kuko ni iterambere kuri we na karorero fidi yakivuze ko uno munsi reka mvuge eh, mu burundi bujumbura hari ikibuga eh, kimaze iminsi kitari ko kirakira inkino mpuzamakungu aba- abe n'amahoteli barahahombera mugo mu gihe eh, buza ku- kino kibuga cokuzura bakaza kuhakinira amadovize azoza kuko abakinnyi bazoza gukina ngaha baroza bazanye amafaranga anatuma eh, niyo mafaranga y'agaciro usanga hamwe rimwe rimwe yagiye arakena ugasanga arabonetse rero nibaza ko eh, igikuru ni federasiyo nyine kuvuga ngo nije ntanga umurongo kugira ngo aya mafaranga tuzakoreshe muri ibi n'ibi Eh, ni- niko ndabibona eh, fideli murakoze ndabashimiye naho ikibazo ca ruswa haba ku rwego eh, rw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ka afurika caf canke haba ku rwego rw'ibihugu eh, amafederasiyo y'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika ni ikibazo cibonekeje cane Eh, mubona patrice motsepe yaragerageje gutorera inyishu ico kibazo nikihe cokorwa ku vyerekeye amafederasiyo y'ibihugu kugira ngo bagabanye ruswa umupira w'amaguru ushobore gutera imbere we wilfried irambona Oh, navuga ni bisa ni byagabanutse kuko ugiye kuraba igituma navuga icekana ko biba byagabanutse eh, kuko twamaze imyaka myinshi tubona ah, ihiganwa- amahiganwa yo ku mugabane wa afurika yitabirwa n'ibihugu bi- bimwe bimwe byaba ari bya bindi aribyo bishika kure ugasanganiza cote d'ivoire ugasanganiza ghana ugasanganiza nigeria ugasanganiza algerie za maroc za egypt ni ukuvuga ibi ibi bihugu bimaze kuba bitera imbere eh, mu butunzi bw'igihugu ugaca usanga eh, nivyo vyama no muri football ko biraza vyerekana ku rwego rw'isi ariko ugasanga by'ukuri hariho ibihugu bifise impano bifise abakinnyi bashoboye ariko ugasanga ntaho bariko barashika Ah, ibi rero byaca bibiva hehe ndibuka ah, hariho eh, nk'ama- nka- nk'ama- nk'amashampiyona mamwe yagiye arategurwa ku mugabane wa afurika ugasanga nk'akarorero ndibuka mu myaka za 2018 2017 byashika ugasanga bateguye nka fifa ariko dukwiye gutegura ikintu cy'imyaka itatu cyo kwembetsa isano bwa mu akademi y'abana bakiri bato I- amafaranga rero wasanga uko biri kose atari karakoreshwa mu buryo eh, yagenewe ugasanga nk'akarorero eh, na- aba- aba- abana bakina n'amakipe ma ugasanga mu bihugu bitandukanye amashampiyona yanabaye kandi amafaranga yatanzwe ukaza wumva ngo imigwi ngo yagiye muri demifinali ntigeze haba turu tunwa nk'uko byatuganganijwe Eh, ibyo rero ikora kino gihe bisa n'ibiteko biribonekeza cyane kubera ko eh, uno munsi two turabona ibihugu biko biratera imbere mu mupira w'amaguru Twari- twari tu- twari tumenyereye east africa idakunda ari umwe muri- kimwe mu mu gace navuga ko mu mugabane eh, wa afurika kadakunze kuba kaboneka mu mahiganwa yo ku- yo muri afurika eh, za kane za shane nanjye musagara ikaza buke buke naho nyine kubera ko eh, eh, haba ariko hakina abantu bari ozahantu n'ubwo bakina muri afurika ariko i- bi- hamaze kuba hata- hatangwa gutunganywa neza bagatangura eh, kuza biragabanura ibyo bya ruswa na cyane cyane ku ntwaro ya mutsete twagiye tubona ibihugu bito bito bitanga kuzamuka matani tumadini tuyibona iri ku rurimi rwo guhangana na za kameruni n'izindi ino munsi igihugu cy'u Burundi wanashima turimo ah, cyashoboye kuronka karifikasiyo ya deme dizinefu ariko nubwo inyuma y'irya karifikasiyo twarabonye ahandi byagiye kirahangana n'ibihugu bikomakomeye Ah, turabona eh, ba- ba- ba- bahangayisha igihugu cya nka kameruni ino munsi tubonye kuko turabona igihugu cy'u Rwanda muri karifikasiyo ya mondial kiko kiraza ah, za ino migwi ya- ya South Africa eh, bi- bigorana imbere y'igihugu nk'u Rwanda ino munsi ko turabona Tanzania ah, muri kane idasiba eh, ni buheruka noneho ah, twarayibonye ishyika muri kimwe cya munani cya nyuma Ah, tubona n'ibindi bihugu nka bito bito biko biraza biko bishinga ubu nyinshi byerekana yuko ah, amafaranga ariko asa n'ayakoreshwa biko birahera ibyarusha ariko ah, hamwe igihe byohera neza tuje tubona by'ukuri ah, uburyohe bw'umupira wa afurika kuko ah, tumaze kuba tubona impano nyinshi ah, ku mugabane wa afurika ariko zidatera imbere kubera iki ntizishyigikirwa amafaranga nubwo yoza nta nta usanga atari karakora maje abwirijwe kuba yokora Ah, nagenda abona ko ubu banasema hariho n'ingingo zimwe zimwe no matseka yagiye arafata Ah, ndavuga nk'iyi ngingo yigeze kubafata yuko muri kafa canke muri coupe de la confédération coupe Champions- Cup champions league canke coupe de la confédération imigwi ishobora kuba ijyayo ariko yerekana ko ifise ama academy ifise ama- ama- ama- ama- ama ekipe y'abakobwa by'ukuri ari ishi- i- i- umugwi wovuga ko wikwije ufise ikibuga ariko two turaraba n'ubu ivyo bintu ntibirashikwa ko ah, ko haracariho intambwe yo gutera kubera iki Ah, kumbure ni- ntibaranatahura ese amafaranga yokorwa gu- yokoreshwa gute nayo mafaranga ntibadukijira deja ba- imigwi imwe eh, ubutunzi bwayo gace bisanga none ese bazoshobora kugera ubutunzi bakwiye ahandi bataruhi- bata- batashoboye kuruhira ngo bamenye eh, iyo bwaje buzana na na cyane cyane ubwa- ubwavuye muri kafu no muri fifa rero hacariho igikoni gikomeye nibaze ko icyokorwa rero hafi yo eh, nka nka mutetu ku ruhande rwiwe hamwe yotunganya nka komisiyo i- i- isha- ata- i- i- dufate yegukira kafu ite- itava mu bihugu ishaje gutembera mu bihugu i- i- ikagenda kugira nk'ishobora kwita nka documentation kumenya mbega muri ibyo bihugu ah, biriko birakora gute amafederasiyo akora gute eske imigwi yo ike yubaka gute imigwi ike eligible canke yemerewe kuba ikina amahiganwa y'ivyo bihugu yo ibayeho gute mbega irakwije ivyo vyangombwa irafise amakademi kugira ngo n'abana bato bazoshobore kuduga bakure irafise ibibuga mbega ah, nimba adafise ibibuga nibiki bibura nk'akarorero bashobora kuba bavuga bati eske iyo bitahura icyari cyo kuko eh, ngarutse ku kintu mugenzi wanjye cyasanya yaje kuvuga nuko muramubaza ku bijyanye eh, n'ukuntu eh, ama- amaklebe nubwo ari umugabane wa afurika ashobora nako ibihugu byofasha eh, kugira ngo biteze imbere bifashe musepe guteza imbere bashyiremo amafaranga icya mbere burya ikibazo ki- kiri muri afurika muri afurika navuga ko eh, ari ibibazo biri geopolitike Eh, haraye politike canke eh, mu kibano kitari ciza ku bijyanye eh, n'ibya politike aho usanga hagiye haba intambara zitandukanye aho ugiye usanga hari hari ubukene butandukanye ugasanga ibyo bihugu bikorahangana n'ubwo bukene ugasanga umuntu udufaranga dutoya eh, aronse dukeya aronse dushobora kwemvesisa bugeti niko nakora proje aroteme turazi ko siporo cyangwa futuboro ari proje aroteme uravuga ati ndubaka ikibuga Eh, uzi uragerageza kuvuga amajambo mu kirundi wiri uzi uragerageza kuvuga amajambo mu kirundi wirinde gukoresha amajambo y'igifaransa bandanya uheraheze Ego, re- ego reka soze murakoze cyane Ah, nubwo bo- bo kwirinda kuza ah, bakavuga bati tugomba dushiremo amafaranga kugira ngo ah, kumbure mu myaka itanu igihu- iki- ikibuga cyangwa mu myaka cumi kizoshagwaraguje amafaranga bakavuga bati tugomba dushyire amafaranga mu- mu- mu- mu mashuri y'umupira w'amaguru mu bana kugira ngo kumbure mu myaka nimba ari cumi n'itanu tuba twaronse ekipe ikomeye ishobora kuza guhangana ku mugabane wa afurika tukaronka andi mafaranga turonka ya pariti yo kuba dushika mu- tuta mu ihiganwa eh, tukaronka amafaranga dushaka kugurisha aba bana bacu tukagurisha mu maekipe akomakomeye ashobora kuduha amafaranga afadika Ah, rero icyo kintu nibaduka icyo cyoza kwigishwa n'iyo komite Na- na- canke n'uwo mugwi wotorwa Mura- na- n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika Murakoze.
bikajya mu bihugu bito bito bikabigisha ukuntu bushyiramo amafaranga matoya ariko bika- bikazoza kuzana inyungu y'amafaranga ari hejuru ku- muri kazoza gutyo bikazobona gutera imbere tugaruke ku mirongo ya telefone dushe john kelly uratwumva ego ndabumva cyane ndanabaramutsa aramutse uduteye akamurihe john ndi muri tanzania mu ntara ya kigoma kibondo mu ikambi y'induta y'impunzi ufise ikibazo mubaza iciyumviro ni icyumviro nterera ko mutama yaraye atorewe kurongora kandi kafu na twebwe abantu turi mu nzi twamusaba yuko yodufasha kugira natwe ama ekipe yacu abari mu makambi atera imbere kugira natwe badu- badu- dushobore kudukurikirana dushobore kugera ku rugero abandi bageze ko biratangaje cyane mu gihe impunzi ata ama ekipe aba afise ateye imbere ashobora kuza guhiganwa n'andi matimu mpuzamakungu ariko imyidagaduro uca usanga umenga twege baraduteranya ntibatwibuka twamusaba yuko iyo cyumvira muti mutubwirira akagira icyo adufashije natwe ku buryo tubona dufise amatimu aserukira nk'amakambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye ashobora gukina n'ayandi matimu yo muri afurika ndabashimiye cyane john kelly ku ciyumviro canyu murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga buri patrice motsepe aturuka muri afurika y'epfo mugwizatunga ava muri ico gihugu yasubiye gutorwa kuyobora ishirahamwe kafi mu kindi kiringo c'imyaka ine richard niyo nkuru nagwanda babaze muri ico gihe ah, samuel eto yahoze ari umukinyi kirangiranwa aturuka muri cameroon atowe eh, kuja mu rwego rw'ubuyobozi bwa kafi ico ciyumviro mukibona gute Ah, ni icyumviro cyiza cyane ni icyumviro mwaza ko uwo ari we wese yoshima kuko turavye uruhara witwa samuel tofis yagize nk'umukinyi asera- represent- aserukira afurika iburaya mu migwi nka za sebasa mu migwi nka za ntedema n'ibindi byinshi bitandukanye biraboneka ko eh, yakoze byinshi ugiye kuraba uno munsi kuva asize ibirato hasi akareka gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga yaciye yitoza kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri kameruni shekafusi kandi uravye eh, akazi yakoze muri eh, muri kameruni hariho ubuce bumwe uwo mupira utakinwa umupira wakinwa mu buce bumwe ariko uno munsi yafashe novuga ngo agira eh, gushira mu ma- mu ntara zose ubwo rukino rw'umupira w'amaguru kuko warabona umunsi tugiye twumvise irushanwa ryo ku mugabane wa wa afurika nako irushanwa ryo muri kameruni wabona umengo ni irushanwa ridakomeye ariko kandi irushanwa ryigeze kuba rikomeye ko ni imigwi mike twabona iserutse mu marushanwa yo ku mugabane wa afurika ndavuga iyi caf champions league ndetse na caf confederation cup twumva ngo iva muri kameruni ariko kuva haziye twarabonye hashobora hashobora kubaho eh, ibijyanye no gukina umupira No, yagize uruhare runini iyo wanashima kubweze kuraba turavye ikani ya bibiri na mirongo bibiri na- bibiri na mirongo ibiri na kabiri na rimwe namba ntihenze yateretse kuba bibiri na cumi n'icenda bibiri na mirongo ine na rimwe yagize uruhare runini yagukomeye avuga ngo dutegerezwa kurwanira afurika yacu mu kurwanira afurika yacu ni uko yavuga ngo imigwi ifise abakinyi bi- ba- bakina ku mugabane wa afurika ba- abakinyi b'iburaya ati mutegerezwa kubarekura bakaza gukina kuko iburaya ho bagomba ko eh, iyi kani siba ikaba mu gihe abakinyi batariko barakoreshwa mu makipe wabo ariko nawe avuga ngo twe ntitugomba ko mu- mu- karendere cyangwa se urutonde rwacu mu mu guyica tugomba kuba ibintu bigenda uko byagenze kuko urabona ko yagize ijambo rinini ya- mu mu kuvuga kugira ngo eh, iyo kane ishobore kuba inaba kandi uno munsi uravye urugero ya- yamaze kuba araduza ko ndavuga ngo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri kameruni ah, ntawe utoshima kuba rero yaje ndavuga ngo muri komite ni ikintu cyiza cyane mbere nka jewe ku ruhande rw'iwanje ndabona ko ah, muri kazoza nawe ashobora kuzogira igihe akitoza muri bamwe mu barongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa wa afurika kafu murakoze afurika mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu kizobera ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika canada na mexique afurika izoronka ibibanza icenda ku bibanza mirongo ine n'umunani vy'imigwi iserukira igihugu yo ku rwego rw'abagabo izogira uruhara mu gikombe c'isi yose co mu mwaka uza nagomba ndakubaze wilfrid irambona ivyo bibanza icenda birahagije canke ntibihagije ibibanza icenda muri coupe du monde eh, je novuga yuko bisa n'ibihagije kuko eh, nirwo rugendo bwahise eh, umupira wacu muri afurika buba bugezeko Eh, sinovuga ko bihagije para- wisunze ko ni ibintu byifashe muri rusange ariko eh, nirwo rugendo turiko rero aha na- ni aha afurika kugira ngo turusheho kuturwanira kuko eh, tugiye turaraba eh, nko ku mugabane wa buraya ibi- ni ibihugu byinshi bimaze kwerekana yuko bimaze kuba bi eh, develop mu mupira w'amaguru umaze kuraba muri afurika hari ibihugu mubona ari bya binini biza bikugaruka ni za kameruni ni za eh, nigeria ni za Cote d'I- cote d'ivoire ni za egypt nubwa usesa zo hahandi nyene ari ugiye kuraba hamwe tubandanya tu- du- dukora bakora bino bintu turako turavuga ibyo kuba ah, bogabanya ibintu byo- byo gukoresha amafaranga yagena umupira w'amaguru bakabikoresha- bakakoresha mu bindi ariko bakavuga bati eh, bagakura numva ibyiyumviro mu mutwe byo kuvuga ati umupira w'amaguru eh, ni ikintu cyo kwiryohera ni ukugira ngo banezereze abakunda kundi- kunda umupira w'amaguru ariko bakabishyira mu bintu byo kuvuga ati ni urudandazwa eh, ni akazi ni ubuzima ah, bi- dushobora kuba tuvuga duti aho hageze ko tureklama cyangwa ko- ko ko- ko dushobora kuvuga duti turakeneye ibibanza bihagije byinshi birenza muri kino kino gikombe cya- cy'isi kubera ko nk- nk'akarorero eh, ugiye kuraba muri iki gikombe giheze n'ibyo twashoboye gushika muri kado finale negwi igera kuri itatu yose ya- nako ya muri wikende finale ishobora kubona shika noneho n'iki- na na maroc yashika muri demi finale nibyo n'urwego n'urwego rwiza twagerageje twerekanye ariko ibyo bintu hamwe byo gusubiza muri mondial ya bibiri na mirongo ine na gatandatu niho mbona ko cyoba aricyo gihe cyiza cyo kuvuga duti uno munsi tuzabona iterambere ibivanye n'ino manda za mosepe ati byiyongereye cyane ku buryo tuvuga duti ibibanza ntibidukwiriye eh, baka- turasaba ko twa- bakongera ibindi canke hakaba ukundi kuntu eh, twohanganira ibindi bibanza tukavuga duti eh, habike mu mu- mu gukurakurana mu bwo duvuge duti twarenganijwe murakoze Eh, naho eh, risha niyo nkuru ku bijanye eh, n'igikombe c'isi yose c'amaclub afurika izoronka ibibanza bine eh, ku bibanza mirongo itatu na bibiri Eh, mubona bikwiriye mubona hari akarusho bishobora kuzana ku bijanye n'amaclub muri afurika Ah, murakoze cyane Mm, ku bwanjye nibaza ko ibibanza birakwiriye kuko eh, kugira ngo amakipe cyangwa se imigwi ihabwe uburenganzira bwo kuzakina igikombe cy'isi cy'amakipe cyangwa tugomba dufatire i i buraya mu marushanwa atandukanye muri ayo marushanwa atanu akomakomeye turabe uno mwaka mu bufaransa havuye imigwi igera kuri ine iza muri ligue de champion icya mbere baraba na manota kuko eh, uko imigwi yagiye iratera imbere ba- baraba ba- batondeka amanota rero hariho amanota imigwi isabwa kugira ngo ushobore kuba huboneka imigwi myinshi ku imigwi ine eh, mu gikombe cy'isi cya- cy'amakipe ni- ni- ni amanota tuba twarose cyangwa se eh, ni uburyo tuba twagiye tuyigenza kuko uno munsi ugiye kuraba shampiyona yo muri egypt amakipe ya arahiri shampiyona uno munsi zo muri mahoro amakipe nka ya za wedadi casablanca ni amakipe ubona ko eh, urwego amaze kugera ko canke ibyo bamaze gushika kubona ko birengeye cyane Tubu- eh, tuvuga ngo uno munsi eh, kugira ngo tubona amakipe menshi ashobora kuba aseruka mu gikombe cy'isi eh, cy'amakipe ngo habaho amashampiyona akomeye kuko ayo mashampiyona akomeye tuzobona bashyiramo uburyo bwa mbere na mbere kandi tukabona abo- amashampiyona ibyo bi- ibyo bikombe babitwara biregeramo babimeretse cyangwa se bakoze inkino nyinshi mu gihe- mu gihe tukibona tugisha amakipe ah, uburyo bukigoranye ah, ese amashampiyona ekipe itwa- mu gukina ugatwara igikombe ugasanga amafaranga wakoresheje niyo menshi ah, ku mafaranga y'igikombe batwaye nibaza ko ibibanza bine turabye urwego umupira wo muri afurika ugeze ko cyangwa turabye eh, amashampiyona twebwe muri afurika uko- uko tugeze nibaza ko nibwo rwego ni- na- kuko ubundi si ibintu murapfa gutora nk'uku ni- na- ni kasoma bagira no mu ishuri bararaba ati uyarosa amanota aha n'aya n'aya yazi mu kibanza iki n'iki hama ati aba n'aba batanu ba mbere cyangwa bane ba mbere barungutwe abandi barahitiye rero twebwe nibyo bibanza twarose ni- niyo manota novuga ngo dufise ubwo gukuru ni uko twabanaga dukora kugira ngo ubutaha cyangwa se ubukurikira tuzosange dufise imigwi myinshi murakoze ngaruke kuri wilfrid irambona akarere kacu ko muri afurika yo mu buseruko ka sekafa ni ikihe gituma umupira w'amaguru udatera imbere mu buryo buboneka haba ku rwego rw'imigwi nserukiragihugu n'amaklub aya mahiganwa yose twari ko turavuga hageze ku mugabane wa afurika usanga ibihugu byinshi bija guhiganwa biva mu karere ko muri afurika mu burengero canke muri afurika mu buraruko mu bihugu bya magreb ni ikihe mubona tuma umupira udatera imbere mu karere ka sekafa mu karere ka sekafa ikijyanye n'ikintu mbona ko kiba gituma umupira udatera imbere nk'uko tubona mu bihugu by'uburengero Eh, nibaza yuko eh, hariho icya mbere im- eh, ibyiyumviro ukuntu ufata umupira Eh, ah, mu- muri make ino mu karere ka east africa ahantu henshi eh, ka afurika y'ubuseruko eh, umupira w'amaguru ufatwa nko kwinezereza nabivuze nk'imyidagaduro eh, mu gihe abandi babifata nk'urudandazwa Eh, ndashobora gutanga akarorero eh, kuko nko nko mu gihugu cy'uburundi eh, canke mu gihugu c'u- c'u rwanda muri tanzania tu- tugiye kuraba amashuri y'umupira w'amaguru tuza gusanga ari make cane Tu- kwaja kuraba abakinyi dushobora guharura bavuye muri kano kano karere ka afurika eh, y'ubuseruko ah, baragiye ku mugabane wa buraza usanga ari bake cyane wajya gusanga mu- n'imibiri y'umuntu uvuga ati ngo akina ah, mu mu gukoma akomeye usanga ari babaye indashini isupu nange b'abarundi bakina muri ah, za ogeseni se uza gusanga ari abakinnyi ubwa- n'aba- n'abari mu migwi batariko bararonka ibibanza ah, bigaragara ariko ibizu byo kwa mu gihugu mu- mu- muri afurika y'uburengero bo baramaze kuba batahura icyo ari cyo umupira w'amaguru sinibaza nibaza yuko nabo nyine bashobora kuba babifashwa n'ukuntu bafise eh, eh, navuga abwi- abenegihugu benshi baba ku mugabane wa buraya bashobora kuba batahura eh, bamaze gutahura umupira w'amaguru hakiri kare ugashobora gusanga nk'ubu nk'akarorero nk'aba ba Didier Drogba ah, muri Cote d'Ivoire ashobora kugenda akavuga ati eh, jewe ndafise ndashinga ishuri y'umupira w'amaguru kandi barabikora agashinga y'ibitaro kubera ko abo bo baramaze kuba batera imbere barabishitse ko aba ba Sadio Mane bakigenda hariya bagashinga amakademi ugasanga bafitaniye ubufatanyabikorwa hagati y'ibihugu byo mu burengero eh, n- n- no- n'ibihugu byo ku mugabane wa buraya kuza bara- baravuga bati umwana nimba kwize imyaka itanu turamuzana hiyo muri akademi akurire hiyo azokure ubundi basanga amakipe mu giseke cya bihugu iza gukinisha ubwinshi bw'abakinnyi bavuye eh, ku mugabane wa buraya na cyane cyane muri ya mi- ya mahiganwa atanu zo mu bufaransa ugiye usanga benshi ari abo muri afurika y'uburengero abanyafurika bariyo baza kureba mu gihugu cy'ubwongereza usanga benshi ari abo muri afurika y'uburengero Eh, navuga nti icyo kintu cyo kuba baratahuye hakiri kare ukuntu eh, urudanazwa cyangwa iterambere ry'umupira w'amaguru rikora nivyo bishoboka byaradusize rero no muri afurika y'ubuseruko biraca- birashoboka iyo iryo terambere turishika ko ariko bisaba iki bisaba kwiyumvira yuko atashira ivyiyumviro vy'uko umupira w'amaguru ari ukwinezeza ahubwo tukavuga uti ni ugushiramo imitahe nimba ubwo uti ni inshinzi akademi ntuce ushaka umusaruro ubwo nyene ahubwo urindire eh, mu myaka gusa wihanganye ariko kandi wiga n'ubuhinga bwo gutanga igihugu amaze gutera imbere ku buryo umukinnyi aje iwawe akagenda hariya aga- aga- agakura ati- muri make akazogaruka ari umukinnyi kuvuga uti arafise ubwo- ubwo- ubwo- iyo experience canke uko kuntu yamenyereje ku mugabane wa buraya ataka umupira w'abaprofessionnel nawe rishara ku bijyanye n'umupira w'amaguru ku rwego rw'abapfasoni muri afurika inzitizi zirahari zijyanye n'imico mubona mukuru eh, wa caf patrice motsepe ariko afasha gute kugira ngo izo nzitizi zive mu nzira umupira w'amaguru ku rwego rw'abapfasoni ushobora gutera imbere muri afurika urakoze cyane nibaza ko nk'uko mubivuze ibihugu byinshi byo muri afurika ba- birafise imico eh, aho umwana w'umukobwa ari uwo kuguma muhira ari uwo gukora ibikorwa byo muhira kugeza no munsi y'aho umwana w'umukobwa agiye gukina uwo mupira wa- yaba umupira wa basikete volleyball canke ino football twose uravuga usanga umengo afashwe nk'uko umengo eh, novuga ngo nta ndera afise ariko eh, uno munsi ugerageje kuraba twarabonye habaho novuga ngo eh, promotion cyangwa se habaho kwiyumvira ko umupira w'abakobwa nawo wotezwa imbere eh, twarabonye haba ibikombe by'isi eh, afurika ikitabira twarabonye uno munsi bavuga ngo kugira ngo bigende neza ni uko ah, amakipe ah, am- y'abagabo agira amakipe y'abakobwa mu kugira ngo ayo makipe y'abagabo agira amakipe y'abakobwa birafasha kugira ngo habeho iyo visibility y'abakobwa uno munsi baza ko ikintu nyamukuru ni uko pazizi musepi yokora ugusigurira bwa mbere na mbere agahamagara agatuma ko nk'inama y'aba- y'abarongoye amafederasiyo mu bihugu bitandukanye abo barongoye amafederasiyo akabasigurira ikintu kimwe ngo bavuge ari uko eh, uno munsi bogendamwo amafederasiyo nabo abo mafederasiyo bakagenda bagasigurira iyo miryango ifise abo bana ko uno munsi umwana w'umukobwa ashobora kubaho abeshejweho na football uno munsi turabe baba aseta bashobora muri nigeria turabe n'ahandi hatandukanye ah, muri congo uno munsi umuko- umukobwa arashobora gutunga umuryango arashobora kwibeshaho gukorera gukina umupira ibyo rero nta handi biva ni uko namba tubona ibura biba uno munsi patrice mosepe aregereye eh, babagira n'infantino ni uko yogenda akazana ziriya poroje ziri hariya i buraya akazizana muri afurika akazisigurira abaperezida de federasiyo abaperezida b'amafederasiyo ah, muri afurika abo nabo bagaca bagenda hariya mu bihugu iwabo bagaca batuma ko bavuga ngo aba- abaperezida barongoye amakipe kugira ngo basigure ko umugwi wose ukina muri diviziyo ugwiza kuba ufise umu- umugwi w'abigeme niho ba bigeme tuzobona baronkeye akaryo kuko uno munsi hariho abigeme bagomba gu- uh, gukina uwo mupira mugo bakabura n'uburyo bashobora kuwukina kuko tugereje kuraba abigeme bakina uwo mupira benshi uza gusanga bava mu gihugu hagati rero kumvira ngo azi umukobwa uwo mu gihugu hagati azokuze kuzakina umupira um- umengo yarenze imico n'imigenzo nibaza ko nyamukuru ni uko uh, patrice motsepe yose ahamagaza inama y'amafederasiyo uh, akabasigurira uburyo uwo mupira wa- uwo mukobwa ashobora gutera imbere mu mupira kwishimisha igihe aho byagenze neza hama abaperezida nabo bagaca baza bagasigurira abaperezida b'amakipe abandi bakipe nabo bagaca- bagaca bagenda bibaye na ngombwa bagashikira imiryango babona ko bafise n'umwana w'umukobwa akina umupira bakamusigurira bakamwereka ko kuza gukina umupira bidatuma umwana ajya mu ngeso mbi ahubwo bituma yokura akiteza imbere agateza imbere n'igihugu cyangwa uretse muri rusange murakoze mu ijambo rimwe hasigaye akanya gato uh, wiri frid irambona ndagomba ndababaze nabahe bakinyi bariko bararuka bazosubirira ibihangange bikomakomeye nka ba sadio mane aba ba droba didier droba twariko turavuga ba mosala mubona hariho abariko bararuka bazosubirira abo bakomakomeye mwovuga amazina yabo mu majambo make Um, mbere kuri jewe ndiko ndabona ko umengo biragoye kubona abadashobora kubasubirira ariko buriko tutabona nk'aba baserugira si hari ukuntu bariko bitwara neza Ah, abadakura baba uno munyakameruni brian mbemo bitwara neza aba simon adinga muriko tudiva ko bitwara neza ariko mu by'ukuri turabona by'ukuri abo basubira neza tumureka turindire nko muri bino generation ah, canke muri runo runganwa rwa- rwa senegal tubona abana abana ba- ba- ba- ba- ba- bazi ko muri bya biza tubikora hama mu gusozera mu masugo n'amakeyi ico rero bof- bokora nko muri afurika motepe eh, no gukurikirana imigwi yo muri afurika eh, baga- bagakoresha amategeko bagashinga nimba imigwi igashinga amashure amakade- no vy'amakademi amashure y- y'umupira w'amaguru bagasinyisha abakinyi amasezerano bagakurikirana nimba baronka ivyango- nte- ivyangombwa n'agashaka kabo kaboneka ku gihe ariko kandi bakigishwa n'ukuntu bokora umupira uzotuma muri kazoza baronka impano ziteye imbere z'abakinyi bashoboye ndetse baronka Murakoze.
n'amaf- na- n'uburyo bwi- n'amafaranga bayinjiza murakoze cyane barabatumire eh, wiri frid irambona akorera ikinyamakuru jimbere hamwe na rishya niyo nkuru umenyesha amakuru y'inkino akora kuri radio black fm bombi bakaba birijumbura mu burundi twari ko turavuga ku byerekeye patrice motsepe umunyafurika y'epfo yasubiye gutorwa kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika caf mu kindi kiringo c'imyaka ine nshimire rero abatumire nshimire namwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro namwe mwese mukunda ibiganiro vyacu kuri radio ijwi rya amerika ndabikebanuye ndabifuriza ibihe vyiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu ijwi rya amerika mu kurindira mugira ibihe vyiza
inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika ibiganiro n'amakuru vya radiyo yanyu vyaba ibica kw'iradiyo canke ku mbuga ngurukanabumenyi murashobora kubikurikirana biciye ku rubuga rwa whatsapp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya
ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri facebook yacu voa radio yacu cyangwa kuri webu yacu wa eshatu radio yacu voa akadomo com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize
mu rubuga rwa whatsapp y'ijwi ry'amerika usoma amakuru gusa nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe
ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu turabizera nk'uko mutwizera
hori horere mama hora mwiza wanje hora uhendahende nagukozera irenge hora se nshuti yanje hora gashitse k'imana yakumpa yirakubona uri naso naso wanyu hora nzokujana iwacu uri naso naso wanyu hora nzokujana batere ora kanyana kiburundi kikina bagacura ora kanyana kiburundi kikina bagacura ora se mwiza wanje ora se ncuti yanje waje imana icanye iyindi iteze ibiganza ntiwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka ntiwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka